so they bin talk say olori toby Philip and olori ashley bin get quanta via this um, child um, um, naming ceremony we didn't do for olori ashley um, prince the son wey olori ashley born and during that event they been call olori ashley video call make all of them for dey see diasef dey tok you know made dey for the exchange pleasantries Kabiyesi talk with dem finish, He reach the Oloris turn, all of dem do small small talk, chit chat with Ashley because na big day people dey around so all of dem just dey shine shine teeth with each other. But e reach Olori Tobi Philip turn, Olori Tobi Philip say she no go fit endure, she no go fit hide her face. She no go fit pre ten d say she be nice person, neither she like uh, make she pre ten d say she like Olori. Ashley so she talk the thing wey she no suppose talk for inside the call The two of them begin exchange eh, words in case you just know for the first time you no understand she dey ask olori ashley say shebi na eh, you dey another person get pikin another person dey do child naming ceremony for the pikin say make he try come back nigeria make he come explain who the father of her child be <laughs> They say Olori Ashley Verso provoke ask and the same question about her own twins, tell and say she will carry children when no be Kabiyesi own enter palace. They don't pursue her. Come ask and waiting they run her They run away from DNA test. Omo um, inside this matter after dis particular issues, ile people, pipo, women say now insult with dis women They insult their personality. They no kuku like the matter. They were not happy with the issues o. Oh. They no like them at all and before now as of last month we been here. say they don already put um, one rule like that. say anybody will fight for the place community say e go pay ten thousand to twenty thousand depending on what kind of fight and all those kind of stuff but you see di olori say any of them will fight say now twenty um, fifty thousand the person go pay now as of yesterday when i hear this matter i talk am uh, i talk am say e no make sense say dis oloris go pay fifty k 50k too small for them. 50k na chicken change no be better money These people they worth more than this. 50k no even fit buy waiting dey they wear for body talk of no clothes wey these people they buy They expensive past 50k 50k no be na cream money for eh, eh, na cream money i be waiting na soap money no now these people are spending more than this thing This thing na small change for their hands. say you no go you no go hard them to pay this money but we can't hear another story so he don't reach down to pay the money as olori tobi philip hear the matter she can't talk. say eh no wahala say 50k na small change i talk the same thing now. say she go fit afford and say she go give them 50k say even for the palace now she go even the dear people say eh Oh, oya follow me fight now if you tok anyhow she go tell you say make una fight after Now na 50k now, he go cost her e no be big money say she go run am make you come outside make una change am for each other so olori philip don already tok say she no send say the money no wahala as they send dia account say she go send the money give them. now na olori ashley don already reply the people. say she no go fit pay five naira if they like make dem hit her today till tomorrow say you no go fit see five naira from her hand she dey send message give kabiyesi and the elders say make dem tell the women o say she no dey pay anything They no know how much wey she spend for hospital where she born pikin say she just born pikin so she no get money This one just dey find wahala up and down she even talk say um say e no make sense say dem they fine her for waiting? she no do anything about am say na oloritobi philip now im start dis mata so make oloritobi philip sort am out say she no dey involved if anything wan happen make oloritobi philip pay the money say na oloritobi philip now be the person wey start case wey she no supposed start at that particular time so make oloritobi philip sort out the matter. say she no dey pay anything. say if now must say they go pay that money say make oloritobi philip pay the money Because she no sure say she go pay anything, and olori Toby philip don already tok say she no go pay money wey no concern her say na her own na she go pay so make olori ashley kuku come pay her own part of the deal because na two of them na e fight the fight now e don dey be like say ashley dey challenge the women of Ife. They don talk now she dey challenge dem say she no get one naira to spare say she no go pay the money say make kabiyesi better tell dem say she no dey spare any amount of money for dem say if dey wan know make dey better check how much person dey use born for uh, london say if dey think say na chicken change say she don spend better money for london say she no get 50k to spare o say she no go pay the money make dem meet olori tobi philip make she pay the money make she pay the fine she herself Made him comot her for inside that equation hmm. as ileife women hear this matter, eh, They provoke They say so na like this: na e want dey be say no wahala say as na waiting olori ashley don't talk. say they go hear from she go hear from them. They don't talk say anything wey concern olori ashley Made dem count them comot for inside ooo oh. olori ashley any event where they gather put your name she they know they involved say if something dey happen now make olobi ashley no call dia name you know as all dis kain meeting na wey dey dey put pipo any small thing you go say eh your women eh, women go come out come do something for you even as she born dis pikin now she come back na women suppose still come come celebrate her you know welcome dia child but now e be like say dey don cut olori ashley off with dis her bad character wey she dey exhibit like dis people say which kind insult to your um, husband's people be this one because this insult she don't insult ileife people for you to respond to your husband's people you know say this fine dey oh, you follow person exchange words if you no follow waiting make as olori Toby Phillips start the matter you go dey respond you for just ignore her cut your call na wetin make you follow her una come dey shout shout sotekabiesi come dey shame for the place una dey shout shout una no fear say anybody una shout shout finish now e dey talk e dey talk another one ileife pipo don talk say ashley dey play with herself say make she better pay the fine make she pay the fine wey she suppose pay in fact the fine no even big i don expect all dis ones from olori ashley sha o because This fine wey dem give dem no even big at all e no follow for wetin i expect i expected dat dem go give dem fine like five hundred k you know money wey go comot for dia body e go touch dem how much na how many dollars be fifty, eh, fifty k e no even reach fifty, fifty dollars na na she dey do like wetin i no know now imagine di kind reaction wey she don dey give her pipo and di way wey dem don dey look am she no even dey respect anybody she no even dey fear anybody she say make dem go do their worst o So if the money dey dem important well well make dem collect am from oloritobi philip because na her start the matter. as e be like this, sha e don be like say ileife women don already cut olori ashley off i no know how she wan take do after this one don already happen like this. no forget say all the story wey we dey carry come this area dey all alleged information as gathered from the internet na internet i hear am i no dey stay for the palace of ife no forget to like our video subscribe to our channel turn on the bell notification so you get notified as soon as we upload videos drop a comment like our video and thank you very much for the subscription to our old subscribers so we say god bless you bye